Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi mbere neza aha ni muri studio ya cumi muri kumwe na frederic nkurikije na thomas kamirindi mwiriwe neza ikaze muri aya makuru dore ingingo z'ingenzi zayo u rwanda rwemereye ubucuruzi bw'imbunda mu gihugu ikindi gishyashya kiri muri iri tegeko wenda kitari kirimo ni uko noneho ubungubu izi ntwaro abantu bashobora no kuzicuruza umuntu ashobora gukora bizinesi yo gucuruza intwaro umuntu ashobora kugira n'uruganda ruzikora uyu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera y'u rwanda evode uwizeyimana abanyarwanda ukuntu bameze ntabwo bakwiye gutunga imbunda kubera ko batarageza ubukure bw'ibitekerezo bwemerewe gutunga imbunda kugira ngo ikibazo ari buhure nacyo cyose ataza kugikemuza imbaraga naho uyu ni umunyamakuru wikorera ku giti cye robert mugabe umwe mu badashyigikiye rero iki cyemezo ku birebana n'uburundi human rights watch irahakana ibirego bya leta y'uburundi ko amwe mu mashyirahamwe mpuzamahanga akorana n'abashatse guhirika ubutegetsi bw'uburundi
umugizi wa nabi yishe abapolisi babiri hamwe n'ubundi umuntu umwe mu gihugu cy'ububirigi
intumwa yo mu rwego rwo hejuru ya koreya ya ruguru ari mu nzira aza hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu rwego rwo gutegura inama ya kim na trump
abarongoye imirwi itavuga rumwe mu gihugu cya libiya biyemeje gutunganya amatora mu kwezi kwa cumi na kabiri
naho urukiko ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu muri repubulika ya santarafurika rushobora gutangira mugume hafi rero aya makuru ntabacike
amakuru yo hirya no hino tuyatanguriye mu gihugu cy'ububirigi aho abashikiriza amanza ba leta bariko baratohoza iraswa ry'abapolisi babiri hamwe n'uwundi muntu umwe bagandaguye bagandaguye uyu munsi ku wa kabiri mu gisagara ca liege kiri mu buseruko bw'igihugu igitero abapolisi bavuga ko gishobora kuba hari igitero cy'iterabwoba abagabo bitwaje inkoho barashe abo bapolisi umunsi mu gitondo imbere y'akamangazine abantu bivunira ko umusase maze baca bahungira ku ishure rikuru riri muri iyo micungararo aho bagize abantu imbohe mu gihe gitoyi umupolisi wo mu gisagara ca liege catherine carigno yabwiye ibiro bijejwe gutangaza amakuru ya fp ko uyu muntu agira gatatu yishwe yariko agendesha imodoka muri ico kibanza umuntu yarashe abo bantu yahavuye nawe nyene araswa n'abapolisi yahora apfunzwe ariko yari yarekuwe ku munsi wa mbere nk'uko televiziyo yo mu gihugu c'ububirigi rtbf yabitangaje ayo makuru avuga ko uyu mugabo yarazwi ku vyaha bito bito yahora akora ariko ngo nta makuru ahari avuga ko yakorana n'imirwi iterabwoba ubwo bwicanyi bubaye mu gihe igihugu cy'ububirigi kirikanuye kubera ibitero byabaye ku murwa mukuru i buruseli muri iyi myaka iheze byakozwe n'umurwi w'abayisilamu b'intagondwa islamic state ibiganiro bitegura inama ya perezida donald trump n'umuyobozi w'ikirenga wa koreya ruguru kim jong un biragenda bifata intera yo hejuru uyu munsi perezida trump yatangaje kuri twitter ko general kim yung chol wo muri koreya ruguru ari mu nzira aza hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu rwego rwo gutegura iyi nama general kim yung chol yahagaze amasaha make i beijing abanza kuganira na bamwe mu bategetsi b'ubushinwa yakomeje urugendo rwe mu ndege isanzwe ya air china nk'abandi bagenzi bose azagera mu mujyi wa new york muri leta zunze ubumwe za amerika ejo kuwa gatatu general kim yong chol niwe umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa mbere wa koreya ya ruguru ugendereye leta zunze ubumwe za amerika mu myaka cumi n'umunani ishize ni umwe mu nkoramutima za kim jong un akaba visi perezida wa komite nyobozi y'ishyaka rimwe rukumbi muri koreya ya ruguru yabaye kandi umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare ya koreya ya ruguru umwe mu bategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bagomba kuganira na general kim yung chol ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga mike pompeo
muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika abategetsi bane barongoye imirwi itavuga rumwe uyu munsi kuwa kabiri batangaje umugambi wo gukoresha amatora mu gihugu ca libiya ku igenekerezo rya cumi ry'ukwezi kwa cumi na kabiri muri ico gihugu casinzikajwe n'ingwano abo bategetsi bateye ikomo kw'itangazo basohoye inyuma yaho inama nkuru barimwo irangiriye ku murwa mukuru w'igihugu c'ubufaransa paris inama yari ifite umugambi wo kuraba ukuntu amatora yemewe kandi abaye umutekano yotunganywa abo bategetsi bumvikanye kwa tawuzo kwihanganira umuntu wese azogerageza kudurumbanya ayo matora kandi umuntu wese azohirahira ngo abikore azobibazwa perezida w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron yahagarikiye iyo nama amaze igihe atera akamo abarongoye abandi mu gihugu ca libiya kabasaba gufata inzira yotuma igihugu gisubira kuronka ituza
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru kandi mushobora no kuyakurikira kuri facebook voa radiyo yacu igihe turimo tuyabagezaho inteko ishinga amategeko ya repubulika ya santara afurika uyu munsi yemeje itegeko rishyiraho urukiko mpanabyaha rwihariye cour penal special ruzaburanisha ibyaha by'ubwicanyi byakozwe muri iki gihugu kuva mu bihumbi bibiri na gatatu mu by'ukuri si ukurushyiraho ahubwo n'itegeko ritunganya imikorere yarwo kuko uru rukiko rumaze imyaka itatu rushinzwe umushinjacyaha mukuru n'abacamanza barwo makumyabiri na batanu barimo cumi na batatu b'abenegihugu na cumi na babiri b'abanyamahanga batowe umwaka ushize ariko kugeza ubu urukiko ntiruratangira gukora abagenzacyaha barwo ba mbere bashyizweho muri uku kwezi kwa gatanu itegeko ryemejwe uyu munsi riha rero noneho uburyo urukiko nyine uburyo rushobora gutangira urukiko rufite manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa ruzibanda cyane cyane ku byaha biremereye nk'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu igihano gisumba ibindi rushobora gutanga ni igifungo cya burundu
indege z'ingwano z'igihugu ca israel zarashe muhura wa gaza uyu munsi kuwa kabiri ku mirwi y'abagwanyi yo muhari jihad ivyo bitero vy'indege bibaye inyuma gato yaho ingabo z'igihugu ca israel zitangarije ko abo bagwanyi bari mu muhura wa gaza barashe ibikoho vya mortier bishika mirongo ibiri na bitanu mu bibanza bitandukanye vyo mu manuko bw'igihugu ca israel itangazo ryashikirijwe n'igisirikare c'igihugu ca israel rivuga ko bimwe muri ivyo bikoho vya rokete vyaburijwemwo n'ubuhinga bwa misire w'igihugu ca israeli bikiri mu kirere mu gihe ibindi vyavuye vyaguye ku butaka nyamara ngo nta muntu n'umwe yahakomerekeye uruhagarara rwariyongeye ku rubibe muri ayo mezi abiri harangiye aho abanyapalestine baguma bagira imyerekano batera akamo gasaba uburenganzira bwo gusubira kuja kuba mu bibanza bahunze canke bakuwemwo ku nguvu igihe igihugu ca israeli catangura kubaho mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine n'umunani abasirikare b'igihugu ca israeli baramaze kwica abanyapalestine bashika ijana na cumi na batanu kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu burundi no mu rwanda kugera mu kanya saa mbiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu airobase gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radio yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radio yacu voa akaburungu com
amakuru yo mu biyaga bigari rero tuyahere mu rwanda inteko ishinga amategeko yatoye itegeko ryemerera abasivili gutunga imbunda kuzicuruza no kugira inganda zizikora mu gihugu bamwe mu baturage b'u rwanda ariko bahangayikishijwe n'ibizakurikira ubu burenganzira ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kaboyi uri i kigali ni itegeko ryakuriye impaka kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kuva ryamara gutorwa bamwe bagaragazaga ko iri tegeko rizatuma ubwicanyi bwiyongera abandi bakerekana ko iki atari cyo gikenewe ku banyarwanda ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri minisiteri y'ubutabera yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru gisa n'igihumuriza abanyarwanda ku byaraye bivugwa maze ivuga ko uburyo ibyangombwa bishakwamo by'abifuza gutunga intwaro bizakazwa cyane minisitiri w'ubutabera johnson busingi yabwiye itangazamakuru ko nta gishya cyabaye kuri iri tegeko ko ryari itegeko itegeko risanzweho kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda ryavuguruwe kugeza muri bibiri n'icyenda minisitiri w'ubutabera asobanura ko icyagaragaye ari uko abantu batari basanzwe bazi iri tegeko uretse nk'icyo kigo gifite abacunga umutekano babyemerewe n'amategeko bagasaba uburenganzira bwo gutunga imbunda bakabuhabwa biragoye cyane ko umuntu cyangwa urundi rwego rudafite inshingano nk'izo rwanyura mu biteganywa n'amategeko kugira ngo ruzagere gutunga imbunda ikigero cyari kiriho cyo gukontorora cyo kubuza cyo gukurikirana cyo gucunga cyo kugenzura cyo kumenya ibyo ibigomba kuba bisabwa kirarushaho kuzamuka kuri uyu wa mbere ubwo inteko ishinga amategeko yatoraga iri tegeko humvikanye ingingo nshya zasobanuwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe iby'amategeko uwizeye imana yevodi ikindi gishyashya kiri muri iri tegeko wenda kitari kirimo ni uko noneho ubungubu izi ntwaro abantu bashobora no kuzicuruza umuntu ashobora gukora bizinesi yo gucuruza intwaro umuntu ashobora kugira n'uruganda ruzikora mu rwanda ubungubu iri tegeko ryabyemeye iyi ngingo ni nayo yakuruye impaka nyinshi maze habaho gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane aho abantu banyuranye batanze ibitekerezo kuri iri tegeko uyu ni bwana mugabe robert umunyamakuru wigenga aganira n'ijwi rya amerika ikintu cyihutirwa mu banyarwanda gisaba intwaro ni iki nibamara gushinga inganda uzaba ushobora no kuyigura mu magendu ibyo rero icyo ni ikibazo gikomeye indi ngingo y'ingenzi ugomba kumva iyo urebye abanyarwanda ukuntu bameze ntabwo bakwiye gutunga imbunda kubera ko batarageza ubukure bw'ibitekerezo bwemerewe gutunga imbunda kugira ngo ikibazo ari buhure nacyo cyose ataza kugikemuza imbaraga cya kabiri nta mafaranga bafite ngo baratinya ko bayabiba niba banayafite hari private security companies nyuma y'igihe gito itegeko ryemejwe minisiteri y'ubutabera yahise ihamagaza ikiganiro cyihutirwa kigenewe abanyamakuru maze minisitiri busingi agaragaza ko abantu basa nk'abumvise nabi ibyavuzwe uyu muyobozi yavuze ko leta idashobora gushyiraho itegeko ribangamira abanyarwanda ibisabwa umuntu kugira ngo abe yatunga imbunda ni ibintu byinshi cyane kugira ngo umuntu abyuzuze ndakeka ko ni hafi ya, ya impossible kugira ngo ucuruze kugira ngo umurike ushaka gucururiza ni iteka rya perezida icyo rero abanyarwanda bagizeho impungenge bati ubu rero imbunda zigiye gucuruzwa kuri za butike nimugoroba dutaha ntabwo ariko bimeze bahumure ni nko kugira ingamiya inyura mu muri ka kenge ku rushinge ibisabwa niba mwakurikiye mu nteko ni urutonde rw'ibintu byinshi byinshi byinshi ku buryo ntekereza ko kubyuzuza byafata n'imyaka icumi bigafata n'indi icumi ntawe urabyuzuza muri iri tegeko hagaragaramo urutonde rurerure umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo agire uburenganzira bwo gutunga cyangwa gucuruza intwaro harimo ibaruwa yandikirwa minisitiri ufite polisi mu nshingano ze kuba ari inyangamugayo kuba afite imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko kuba atarakatiwe n'inkiko kuba agaragaza ko afite ububiko no kugaragaza ibyangombwa by'ubucuruzi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumta sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yarayihaye indishi y'akababaro igera ku bihumbi amajana atatu na mirongo ibiri by'amadolari y'abanyamerika uwahoze uh, atwara uh, inama nshingamateka y'uwo muryango umugandakazi honorable margaret ziwa yari yakuwe mu mabanga yo gutwara iyo nama nshingamateka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu nyuma yitura sentare iyo sentare yabuze kwikurwa ryiwe yahonyanzwe n'amategeko ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ikurwa ry'umushingamateka margaret nantongo ziwa ryahonyanze agateka kiwe hamwe n'amategeko agenga umuryango wa afurika y'ubuseruko muri rusange uko niko umucamanza emmanuel rugira shebuja yavuze mu gusoma urubanza rwa nyuma ni umukenyezi wa mbere yari yatorewe kurongora inama nshingamateka y'akarere ka afurika y'ubuseruko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yamara nta mahirwe yagize yo kurangiza ikiringo ciwe kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uwo mugandakazi yavuye akugwa na bagenzi we bamwagirije amakosa arimo kwigenza nabi no kutubaha abashingamateka bagenzi we gutwaza umukazo kutagisha inama abandi mu gufata ingingo gukoresha nabo ubutunzi bw'inama nshingamateka n'ibindi imbere y'uko akugwa ziwa yari yafashe ingingo ko inama nshingamateka itazosubira kuzunguruka gukorera amanama mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango kuri we ni ugusesagura amatungo kandi basanzwe bafise ingoro y'amanama yarusha ku cicaro gikuru yavuze ko ico arico yazize kuko abashingamateka bagiye gukorera muri ivyo bihugu bahabwa amahera atari make sentare yavuze ko yaba byakunda ziwa yari gusubizwa mu mabanga yiwe ariko kubera ikiringo caheze umucamanza yavuze ko uwo mukenyezi akomorewe imishahara yose yari guhembwa imyaka itatu hamwe n'amahera yakoresheje mu kuburana yose hamwe yahawe ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri vy'amadolari y'amerika mu marundi arenga miliyoni amajana umunani nayo mu mashiringi y'amaganda y'iwabo nayo arenga umuriyaridi umwe ni ingingo ishimisha uwo mushingamateka margaret nantongo ziwa vyemejwe ko nakuwe amategeko aho nyanzwe bisigura ko ari jewe ngirongoye inama nshingamateka ya yase nubwo bitagikunda bivuga ko n'uwasubiriye yatowe hatisunzwe amategeko ntibisanzwe kuri jewe nari narenganijwe cane imana niyo yigaragaje naho nsinze inyuma y'urugendo rurerure rw'imyaka ine abashingamateka bankuye nabo babwirizwa kwitaba ubutungane bakabibazwa kuko bambitse iceyi urwego barimwo ivyo birobaje bikozwe n'inama nshingamateka y'umuryango nk'uyu ariko biracashoboka ko duhindura ingendo tukaba akarorero mu kubahiriza amategeko mu ntango z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri sentare ya mbere uwo mugandakazi yari yatsinzwe muri urwo rubanza mu nyuma acarunguruza uburundi busanzwe nabwo bufise urubanza muri iyo sentare nabwo bwitwaye busaba ko utwara inama nshingamateka ahari ubu yokugwa umwe mu bashingwamanza yakurikiranye urwo rubanza yavuze ko n'uburundi buhakwa gutsinda na metre nestor kayobera aburanira leta y'uburundi nawe nyene afise icizere aravye urwasomwe kuko azonarufatira ko mu birego vyiwe abaraba ibintu n'ibindi bavuga ko ari ingingo ikomeye ije inyuma y'iyindi yafashwe niyo sentare nyene yo gusubiramwo iburanishwa ry'urubanza rwerekeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu w'uburundi petero nkurunziza sentare ya afurika y'ubuseruko yategetse ko amategeko agenga uwo muryango yoje rubahirizwa mu bisata vyose kugira ntihagire imanza nk'izo zisubira kuboneka kuko zihomvye ikigega c'umuryango igihe umushinga w'amateka margaret nantongo ziwa yakugwa yasubiriwe na mugenzi we daniel kidega bava mu gihugu kimwe c'ubuganda kugira ngo arangize ikiringo c'imyaka itatu cari gisigaye pye clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika
banywanyi namwe bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na gatanu mu ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch urahakana ibirego bya leta y'u Burundi ko amwe mu mashyirahamwe mpuzamahanga n'ibihugu bya rutura bakorana n'abashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi umunyamakuru wacu i Nairobi muri Kenya Eloge Uwirikaneza yaganiriye na Louis Muje umushakashatsi mukuru wa Human Rights Watch muri Afurika inshuro zitari nke leta y'uburundi yagirije amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu vya rutura kuyigwanya no kuyankiriza mu migambi yayo y'iterambere akarero ka hafi katanzwe na philippe nzobonariba umuvugizi wa leta afatiye ku matora ya kamarampaka yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro yabishikirije mu itangazo rya leta ku wa kane uheze ibindi bihugu biri mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika bimaze gutunganya amatora ajyanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu birarenga cumi n'ibindi ariko igitangaje ni uko byaba iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya buraya zaba leta zunze ubumwe za amerika ikibagiwe coco n'umuryango w'ubumwe bwa afurika nta n'umwe yarukuye mu kanwa nk'uko babigira ku burundi ibyo bindi bihugu bakabireka kubera yuko bazi yuko ari uburenganzira bwabyo uturorero twa hagufi nk'igihugu cy'u rwanda rwanda ubu kirongoye paul kagame ubu ari nawe arongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika reka n'igihugu ca cad fakima hamata arongoye umugwi w'ubumwe bwa afurika turukamwo ari naco gituma leta yiyamirije ako kabonero n'agatotezo bivanze n'akagaye ko gufata uburundi nk'uko umengo si igihugu nk'ibindi ivyo vyagirije louis mage umushakashatsi mukuru muri human rights watch ku mugabane wa afurika asanga bidafashe I would ask the uh, Burundian government spokesperson uh, to get on the internet and actually look at the work we've done. We ahagira ati nosaba umuvugizi wa leta y'u Burundi kuja kuri internet kuraba ivyo twakoze twarakoze ivyegeranyo ku zindi kamarampaka twarerekanye amakenga ku bwigenge kuri kamarampaka yo mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hamwe n'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nomusaba kuraba ivyo twakoze ku rwanda kuva mu mwaka uheze nomusaba no kuraba ivyo twanditse ku buganda ku bijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu n'izindi ngingo perezida museveni ariko arafata ubu none amwingingira kuraba ibikorwa vyacu kuri kongo aho perezida kabila yizigitiriye ku butegetsi akanka kubuvako mu kiringo c'imyaka ibiri yose yotegerejwe kuba yabuvuyeko hamwe rero niho nyangwa ry'agateka kazina muntu riharangwa nta leta n'imwe turiko tugerageza gusenyura ntitwifuza kubona intambara canke ubutegetsi bukurwa ku gikenye twibaza ko sende david yafashe ingingo idahanuje imbere mbere mu kwezi kwa cumi na kabiri igira iti reka tubite mu rudubi kandi hategerezwa gutorwa yego hanyuma dukoreshe ihamwa kugira ngo iyo yego itsinde and we will use repression to get that vote.
ibisigurwa na maj ntibinyurate hanse ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji w'intwara yo hagati yabibwije ujyamerika mu minsi iheze icambere nuko tuzi ko human rights watch iri mu mashyirahamwe y'ikinyamahanga yama afise imigambi yo gutyoza no gucafuza uburundi bagerageje gucafuza uburundi n'abarundi kugira ngo barondere ingene basambura igihugu cacu muri wa mugambi wagomvye gutembagaza ubutegetsi jihaha hakizimana umukuru w'ishyirahamwe forconef nawe abona leta hari ivyo ifisemo ukuri ibyo leta ntirabusema ibihugu byo mu karere byose biramaze guhindura ibwirizwa shingiro numva rero ko leta y'uburundi nayo atari yoca kumbura ibihogwa ngo nuko yindi ibwirizwa shingiro ko biramaze kugaragara ko hariho ibihugu biriko birafata intumbero zo kwerekana yuko ibwirizwa shingiro naho ryahindutse leta y'uburundi itari ifise uruhusha rwo kurihindura jewe nibaza ko igikomeye ni uko abenegihugu ari bo baritoye abo baritoye maje yemeza ko kwabaye ukwemerana In the months rolling up to the referendum, there was a concentrated campaign by government actors, including the ruling party.
amezi imbere ya kamarampaka habaye isekeza ridasanzwe ry'abategetsi ba leta harimo urwaruka rw'imbonerakure ryo gutera ubwoba no kuburema mu mitima y'abiyamiriza kamarampaka abantu baraburabujwe abandi barakubitwa mbere mu bihe bimwe bimwe hari n'abagandaguwe mu bihe nk'ivyo rero sinumva ingene wovuga ngo n'ubugombe bw'abarundi nibaza ko abarundi benshi batoye ku bwoba kandi ntaco bunguka canke ngo bahombe mu kwanka kamarampaka hanyuma kugira ngo bikingire baca barayemeza They voted for it.
Lewis Maj arangiza asigura ko atagitangaza na kimwe kirimwo kubona abarundi baremeje impinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro mu gutora yego eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
Eh, tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika umunyagihugu afise amamuko mu gihugu ca mali mamudu gasama yakijije umwana yari mu nzu y'igorofa ari hafi yo gukoroka i paris mu gihugu c'ubufaransa ariko arakezwa nk'intwari kuko yashoboye kuduga kuri iyo nyubakwa akagarukira uyu mwana ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru tubishikirizwa na mugenzi wacu claude ganza
nkomoka ahitwa diyafunu ya gine mu karere ka kayesi mu burengerazuba bwa mari ifoto yawe yasakaye hose ku mateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga ubundi byagenze bite nari kumwe n'umukobwa dukundana twagiye kurebera umupira muri resitora twarahageze dusaba ibyo kurya ariko tutaratangira kubirya mbona ikivunge cy'abantu hanze biyamirira abashoferi bavuza amahoni narasohotse mbona umwana w'imyaka ine ari ku igorofa rya kane nshimira imana kuba ntarigeze nzu yaza nahise nambukiranya umuhanda njya gutabara uwo mwana imana ishimwe ko nabikoze wiyumvise utumaze kumurokora nabonye imbaraga zo kuzamuka ndamutabara nkimara kubikora polisi yahise yagera njye n'uwo mwana idushyira mu cyumba ariko naratitiraga ntabasha guhagarara ibyo nari maze gukora byari byandenze kilimanjaro kiradonigwa watubwira uko umuhuro wawe na perezida macron wagenze kunjerama bwenama bo vrema ayenwele ka fanyemvite kakuma niye doni kongera chogome nabo Ah, byaranejeje cyane yarampamagaye turahura yambajije uko nabikoze namusabye nanjye kumfasha navuye muri mali njya muri burkina faso nigeri nambukiranya ubutayu bwa sahara namaze muri libiya iminsi ngishakisha uburyo ngera mu butaliyani inshuro ya mbere nagerageje gufata ubwato abayobozi baramfata baramfunga nyuma nsubizwa muri nigeri ndashimira imana ko inshuro ya kabiri byankundiye mbona uko ngera mu butaliyani itali alhamdulilayi ni commission kenya je apres ni tilaka n ka papier bila rekuru la bon rekuru filana dɔrɔn alhamdulilayi o ye papier di macron yakwemereye ubwenegihugu yego rwose yarabunyemereye abanyamali benshi baracyari mu butayu bwa sahara abandi mu magereza muri algeria no muri libiya ni iki wababwira ne bɛ min fɔ mali jamanadenw ɲa jinɛya jamanadenw ndasaba imana gufasha abandi bimukira nk'uko nanjye yamfashije umwimukira wese mwifuriza guhirwa ndasabira abakiri mu butayu bwa sahara ngo imana ibafashe kubwambuka abakiri mu nyanja nabo bagerageza kwambuka imana izabambutse amahoro na duuru tɔ min lagalen bɛ kɛ jamana na sɛbɛ kuwa bon alhamdulilayi ni sɛbɛ uyu rero mamudu gasama yaganiriye n'ijwi ry'amerika ishami rivuga ururimi rwo muri mali rwitwa bambara nibyo rero claude ganza yadusemuriraga ibise gusemura byakozwe n'ijwi ry'amerika noneho arabidusomera iyi ni radiyo ijwi ry'amerika
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake makuru twashikirije twabwiye ko mu gihugu cy'ububirigi abashikirizamanza ba leta bariko baratohoza iraswa ry'abapolisi babiri hamwe n'uwundi muntu umwe bagandaguwe uyu munsi ku wa kabiri mu gisagara ca liege kiri mu buseruko bw'igihugu igitero abapolisi bavuga ko gishobora kuba ari igitero c'iterabwoba general kim yung chol wo muri koreya ya ruguru ari mu nzira aza hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu rwego rwo gutegura inama ya perezida donald trump n'umuyobozi w'ikirenga wa koreya ya ruguru kim jong un general kim yung chol ni umwe mu bategetsi b'inkoramutima cyane ba kim jong un ubu ngubu ni visi perezida wa komite nyobozi y'ishyaka rimwe rukumbi muri koreya ya ruguru yabaye kandi umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa gisirikari general kim chong ul ni umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa mbere na mbere wa korea ruguru ugendereye leta zunze ubumwe za amerika mu myaka cumi n'umunani ishize mu bo bazaganira hano harimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Mar- mike pompeo abatetsi bane barongoye imirwi itavuga rumwe uyu munsi ku wa kabiri batangaje umugambi wo gukoresha amatora mu gihugu ca libiya ku igenekerezo rya cumi ry'ukwezi kwa cumi na kabiri muri ico gihugu casindikajwe n'ingwano abo batetsi bateye igikumu ku itangazo basohoye inyuma yaho inama nkuru barimwo irangiriye ku murwa mukuru w'igihugu c'ubufaransa paris inama yari ifise umugambi wo kuraba ukuntu amatora yemewe kandi abaye mu mutekano yotunganywa muri repubulika ya santarafurika inteko ishinga amategeko yemeje itegeko ritunganya imikorere y'urukiko mpanabyaha rwihariye cour penal special ruzaburanisha ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byabaye muri repubulika ya santarafurika kuva mu bihumbi bibiri na gatatu uru rukiko rumaze imyaka itatu rushinzwe ariko ntabwo ruratangira gukora abacamanza barwo ni makumyabiri na batanu cumi na batatu b'abenegihugu na cumi na babiri b'abanyamahanga batowe umwaka ushize abagenzacyaha ba mbere na mbere bashyizweho mu kuri uku kwezi kwa gatanu ni ukuvuga rero ko itegeko ryemejwe ri- rihaye uru rukiko uburyo bwo gutangira ruzagira manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa ruzibanda cyane cyane nyine nk'uko nabibabwiye ku byaha biremereye ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu kandi igihano gisumba ibindi rushobora gutanga ni igihano cya burundu
Eh, twabwiye kandi ko indege z'ingwano z'igihugu ca israeli zarashe umuhora wa gaza uyu munsi kwa kabiri ku mirwi y'abagwanya b'abagwanyi bo mu hari jihad ivyo bitero vy'indege bibaye nyuma gato yaho ingabo z'igihugu ca israeli zitangarije ko abo bagwanyi bari mu muhora wa gaza bari barashe ibikoho vya mortier mu gihugu ca israeli inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri iyi saha bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro kuri mikoro mwarikunda frederic nkurikije na tomasi kamirindi turabashimiye rwose mukomeze mugubwe neza n'ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugire umugoroba mwiza murakarama